iyi ni radiyo ijwi ry'amerika mwaramutse neza ni thomas kamirindo ubasuhuza radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ni kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu Today, the Vice President and I told them on behalf of the American people that our hearts are broken too, and that we stand with you, and that we are here for you.
uyu ni perezida wa leta zunze ubumwe za amerika wari wagiye ejo kwifatanya n'abaturage n'abarokotse ubwicanyi bwa orlando muri leta ya florida ni mu kanya mu makuru yo hirya no hino mugezwaho na aloyizi bigirimana mbere y'uko tujya mu karere k'ibiyaga bigari
urakoze thomas ndabaramukije ndaramukije n'inshuti z'ijwi ry'amerika nk'uko mubyumvise perezida wa leta zunze ubumwe za amerika barack obama ejo ku munsi wa kane yaragendeye imiryango yabuze abayo n'iyo bakomeretse mu gitero cyabaye ku munsi wa mungu mu gisagara cya orlando muri leta ya florida nk'uko akunda kubikora iyo agiye kwifatanya n'abahuye n'ibyago nk'ibi obama araharonkera akaryo ko gushikiriza ijambo ry'ihumure Today, the Vice President and I told them on behalf of the American people that our hearts are broken too, and that we stand with you, and that we are here for you.
ahavuga ati uyu munsi jewe n'icegera canje twababwiye nk'abaserukira abanyamerika ko imitima yacu nayo nyene yakomeretse ati turi kumwe namwe kandi turaha ku bwanyu aho ni nyuma yaho obama n'icegera ciwe joe biden bari bahejeje kubonana mu mwiherero n'imiryango y'abantu mirongo ine n'icenda bishwe hamwe na mirongo itanu na batatu bakomeretse mu nzu yo kwidagaduramwo obama yatangaje ko atanyishu abafitiye ku kibazo bamubajije ku gituma ubwicanyi buhitana abantu benshi bubandanya buba muri amerika obama yasavye ko abantu bo kwifatanya n'iyo miryango mu kuvuga ko abapfuye bari gushobora kuba abo mu miryango yabo kandi amenyesha ko yifatanije n'abo mu mibabaro barimwo obama na joe biden barabonanye kandi n'abashitse ubwa mbere gutabara igihe iryo bara ryagwa barimwo abaganga abahagarariye amategeko bene iyo nzu y'ubutambiro aranabashimira ku bikorwa byiza bakoze abo bategetsi ko ari babiri barashize n'ingori z'amashugwe ku kibanza abantu bo mu gisagara ca orlando bakunda guhuriramwo bariko bibuka abo bapfuye ikigega cy'ishyirahamwe mpuzamakungu cyita ku bana unicef kimenyesha ko mu gihugu cya somaliya hashobora kuba hari abana ibihumbi bitanu binjijwe mu mugwi w'iterabwoba wa al shababu mu kiganiro yahaye ijwi ry'amerika suzana purase ajejwe kumenyesha amakuru muri unicef amenyesha ko al shababu ihendesha abana amafaranga n'ibifungurwa kugira ibone kubigarurira unicef imenyesha kandi ko muri kahise havugwa ko hari abana baharurwa hagati y'ibihumbi bibiri n'ibihumbi bitatu bari mu myaka icenda binjijwe mu gisirikare ca leta ya somaliya ibi biruka mu gihe umugabane wa afurika ejo ku munsi wa kane wari uramutse uhimbaza umunsi wahariwe umwana w'umunyafurika suzanne price ahamagarira abategetsi ba somaliya gushyira imbere ya byose gukingira uburenganzira bw'abana no kubatunganiriza mu buzima bwiza mu gihugu cy'ubwongereza umushingamateka w'icyo gihugu azwi ku izina rya joe cox yarishwe arashwe n'umuntu ataramenyekana ejo ku munsi wa kane uwo mukenyezi w'imyaka mirongo ine n'umwe w'amavuko yari azwi nk'uvugira impunzi z'abanyesiriya kandi yari ateye kubiri n'umugambi w'uko ubwongereza buva mu bihugu bigize umuryango w'ubumwe bwa burayi yishwe mu gihe hasigaye indwi imwe gusa ngo abanyagihugu b'icyo gihugu baje mu matora yo kwemeza cyangwa guhakana ko ubwongereza bwova mu muryango w'ubumwe bwa burayi igipolisi kimenyesha ko kiri mu matohoza nayo abategetsi ba leta babaye barabangira kwemeza ko ubwo bwicanyi bufitaniye imvo za politike igipolisi kimenyesha ko cyahagaritse umuntu umwe kuva iryo bara riguye baba abashigikiye cyangwa abadashigikiye umugambi w'uko ubwongereza uva mu muryango wa burayi baciye bahagarika ibikorwa byo kwiyamamariza ayo matora umucamanza mukuru wo muri leta ya texas imwe mu maleta ya amerika yaranse gushigikira umugambi w'iyo leta wo guhagarika kuzana impunzi zo muri siriya muri leta ya texas iyo ngingo ayifashe mu gihe haheze iminsi donald trump ariko ahiganirwa gutwara amerika ku ruhande rw'umugambwe w'abarepubulika asabye ko umuyisilamu wese adafise ubwenegihugu bwa amerika atosubira kwinjira muri iki gihugu cya amerika yabivugiye inyuma y'ubwicanyi bwabereye mu gisagara cya orlando ku munsi w'imana mbere n'imbere y'ubwo bwicanyi abanyamerika ntibavu- ntibavuga rumwe ku kibazo cy'impunzi zoza muri amerika zivuye mu burasirazuba bwo hagati perezida barack obama yihaye intumbero yo kuzana impunzi z'abanyesiriya zishika ku bihumbi cumi muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ariko ubutegetsi nta matariki buratangaza izo mpunzi zizozirako imiryango iharurwa mu majana ejo yarahunze iva mu gisagara cya faruja ni muri irake bahungira ku ba- bahungira ku basirikare hamwe n'abategetsi ba irake ayo masinzi y'abantu benshi muri bo batagira ibifungurwa amazi meza hamwe n'imiti bitekanijwe ko baja mu yandi makambi asanzwe arimwo izindi mpunzi kuva aho igisirikare cya iraq gifatanij- gifatanije n'ibitero by'indege mvamakungu hamwe n'abarwanyi b'abashite batanguriye gutera igisagara cya faruja abantu bagera ku bihumbi mirongo ine na babiri baramaze kugihunga
ayo yari amakuru yo hirya no hino murumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turi no ku rubuga rwa interinete radiyo yacu voa akadomo com no kuri facebook voa radiyo yacu ejo imyaka mirongo ine yari yuzuye neza neza abanyeshuri amagana b'abirabura bishwe na leta y'abazungu i soweto muri afurika y'epfo nyuma y'imyaka mirongo ine abanyafurika y'epfo basanga hari ibyahindutse ariko kandi urugendo rukiri rurerure diane nini nahazwe yaduteguriye iyi nkuru
iyo ntureka kuwa cumi na gatandatu z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo irindwi na gatandatu yabaye intanga ikomeye yo kurandurana n'imizi intwaro y'amacakubiri yari ifatiye ku rukoba perezida wa afurika y'epfo jacob zuma yibukije kuri uno wa kane amahano y'uwo munsi yitiriwe imyiyerekano y'abanyeshuri ba soweto yongera acanatumirira abanyagihugu guhimbaza umunsi bahariye urwaruka Heavily armed police opened fire.
abapolisi bitwaje ibigwanisho bikomeye cyane barashe ku banyeshure igihe bariko bagira imyiyerekano mu mahoro bariko batera bagana iki kibuga aho banse gushwiragira They refused to disperse.
ico gihe abanyeshuri bagera ku bihumbi mirongo ibiri bahitwa isoweto bihaye amabarabara biyamiriza amacakubiri y'urukoba mu mashure no gutegekwa kwiga mu rurimi rw'ikiafurikana igipolisi c'ico gihe cari kigizwe ahanini n'abazungu nticihanganiye iyo myiyerekano gutyo kirasa abana bariko barayikora bivuga ko abana barenga amajana indwi aribo baburiye ubuzima muri iyo myiyerekano hector pietelson w'imyaka cumi n'itatu niwe mwana wa mbere yarashwe ifoto yiwe ikaba imanitse ahari icibutso c'ubwo bwicanyi abarokotse ubu n'abakurambere bafise abuzukuru yamara bavuga ko kwibagira ivyabaye uyo munsi bigoye umushingantahe upa moroto w'imyaka mirongo itanu n'umunani atunganya ibikorwa mu nyubakwa irimwo icibutso c'ubwo bwicanyi ari mu bakoze iyo myiyerekano avuga ko amasase akivuga yibaza ko ari vya bisase ataco vyica biriko birasamirana yagiye kwemera ko barashwe buraswe ari uko abonye umwe mu bo bari kumwe atava ahari yuzuye amaraso upa moroto abajijwe ikibazo c'uko vyari bikwiye ko iyo myiyerekano iba ashima kwihorera My kids got uh, education from multiracial schools.
abana banje baronse inyigisho mu mashuri arimwo abanyeshure b'ubwoko butandukanye kuri bo ibibazo vy'ibara ry'urukoba ibibazo vy'ubwoko ntibiri mu mitwe yabo nk'uko ibintu vyari ku gihe canje kubera igihe naruka ibibazo vy'ubwoko cari ikintu gikomeye cyane vyari bifise inkurikizi zikomeye cyane nivyo ndemera ko impinga ikiri ndende ku vyerekeye kurandurana n'imizi ivyiyumviro vy'intwaro karyanisha miryango ya apartheid ivyo vyiyumviro vyarashinze imizi mu butunzi bw'igihugu Economy kimwe mu vyo afurika y'epfo icidogera intwaro bakaryamisha miryango ni uko kugira nino saha abanyeshuri bafise urukoba rwirabura muri ico gihugu bagikenye ugereranije na bagenzi babo b'abazungu abanyeshuri bo muri kaminuza ivyo babimenyesheje mu mwaka wahera aho batunganya imyiyerekano yo gusaba kwiga ku buntu ariko ivyo basavye bikaba n'ubu bitaraja mu ngiro abatari bake mu bakoze imyiyerekano yo mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo irindwi na gatandatu bavuga ko ataco bicuza naho bamwe muri bo kugeza nino saha bakigendana ububabare bw'umubiri bivuye ku kungene bakubaguwe ni nk'umupfasoni florence kyanye yari afise imyaka cumi n'umunani ico gihe Even now, I have a pain at my back. That is from the effects of that time.
kugeza ubu ndacyafise ububabare mu mugongo bwatewe n'ivyabaye ico gihe mfise ububabare budahera rimwe na rimwe ububabare buza buragenda bukagaruka vyavuye ku gukubitwa kuko mu vyumba batwugaraniramwo imbere y'uko babidushiramwo babanza kudukubita rimwe na rimwe turyamye hasi Like a, a, a, a plank ubu madamu florence aramutse ishure ryegamiye katolika riri mu muji wa johannesburg akavuga ko kurengera ububabare bwiwe vyabaye ngombwa kugira ngo ashobore kurangura neza imirimo yiwe no kurera abana b'abakobwa biwe babiri biramenyerewe ko ku munsi nk'uyu ababoneye izuba abandi baba bafise ubutumwa batanga rowadek ndrovu w'imyaka cumi n'itanu ari mu bahawe ubutumwa avuga ko ari nico ashimira abavyeyi n'abavyeyi bakuru bababanjirije Let us thank them for what they did for us.
reka tubashimire ku byo bakoreye abandi kuko ni bamwe mu bo dukesha ubwisanzure muri iki gihugu dufite ubushobozi bwo kugera kuri byinshi We can do everything in this country.
indoto ya wadrek ndlovu niyo kuzoba umucamanza akomeye mu gihugu ciwe iyo ndoto ikaba ku bwa perezida zuma n'abandi bagiye barafata amajambo itashoboka muri kahise k'igihugu abanyeshuri b'abirabure batari bafise uburenganzira bwo kugera kure mu mashure kugendera amakaritiye y'abamwe abazungu kwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu canke gutora umukuru w'igihugu yamara inyuma y'imyaka mirongo ine habaye intureka za soweto ndlovu na bagenzi we bemeza ko atakita gishoboka itariki ya cumi na gatandatu y'ukwezi kwa gatandatu buri mwaka afurika y'epfo afurika yose ndetse n'isi yose bazirikana urupfu rw'abana b'i soweto wabaye umunsi w'umwana w'umunyafurika umwanya wo kongera kwisuzuma ku burenganzira bw'umwana mu bihugu bya afurika mu burundi imiryango iharanira uburenganzira bw'abana yemeza ko bugenda busubira inyuma evariste nziko banyanka yaduteguriye inkuru mu burundi na cyane cyane ku migwa mikuru y'intara biribonekeza ko agateka k'abana atako kifashe hibonekeza ku bwinshi abana bo mu ibarabara atakindi bakora atari ugusegerereza abo bana abenshi bafise munsi y'imyaka icumi kubaho nabi mu miryango ni kimwe mu bituma abo bana baja gutega amaboko mu bisagara nk'uko babyivugira uno mwana w'umuhungu w'imyaka umunani azinduka buri munsi mu gisagara ca bujumbura aje gusega avuye mu buraruko bw'igisagara muri zone ya buterere eric yabwiye ijwi rya amerika ko aje gusega kuko atamikoro bafise mu muryango avuga ko yamuyoro nk'umurihira yoja mu ishure Twaje gusaba amahera yo kurya kubera nibwo muri ata mahera ntidufise ikintu turya none ko yari kutaja ku ishuri twarabuze amahera yo ko yotwandikisha ku munsi waje aha mu gisagara uronka nk'angahe hari igembura hari igendonka iyo waronse uronka ngahe hari igendonka bibiri cyangwa bitatu shaka twari igihugu bamfashe nyine amahera hanyuma baca banjyana no ku ishuri mu runani rw'amashyirahamwe aharanira agateka k'abana mu burundi fenadebe bemeza ko abana basega mu mabarabara baguma bagwirirana uko umwaka utashe umushingwamanza jacques nshimirimana arongoye urwo runani afatiye ku bana bari mu ibarabara mu mwaka wa bibiri na cumi avuga ko abo bana bagwiriye cyane asaba leta y'u burundi gushyiraho politike yatuma abo bana bava mu mabarabara mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi hari abana bashika ibihumbi bitatu n'amajana abiri na mirongo irindwi na bane baba mu ibarabara ariko murabona kuva mu bihumbi bibiri na cumi kugera uno munsi haciye umwanya munini kandi benshi biyongereye kuva mu njyane zatanguye mu bihumbi bibiri na cumi n'izakurikiye no mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu rero abo bana bariyongera ku murindi uteye ubwoba rero tukagira ubwoba tuti hatagize igikorwa tuzohava dusanga ahubwo ibarabara ryacitse inzu abantu bahinduye basigaye bibera mu mabarabara ikindi warongoye urwo runanashikiriza kiriko gitosekaza agateka k'abana muri kino gihe mu burundi ni urudandazwa rw'abana b'abigeme ruvugwa muri ino minsi n'aha jacques nshibirimana atera akamo leta y'u burundi kugira ico ikoze hariko havugwa ikibazo c'urudandazwa rw'abana n'abana b'abigeme tweho twashimye gufata yuko ari deplacement massif umurindi munini wo kugenda ko abana babigeme hanze ari naco gituma twasavye yuko ababijejwe bokora amatohoza hanyuma ayo matohoza akatwereka vy'ukuri yuko ibiriko biraba ku bana babigeme uyu munsi duharura abarenga hagati y'amajana abiri n'amajana atatu bamaze kugenda kuva mu kwezi kwa kane gusa ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu tugaharura amadosi ashika amajana abiri y'abiteguye kugenda batarava mu gihugu twarasabye rero ababijejwe yuko boshiraho umugwi ugira amatohoza kugira ngo tumenye vy'ukuri iyo abo bana bacu bariko barajanwa ico bagiye gukora ababajanye n'ingene bazogaruka umunsi mpuzamakungu wahariwe umwana w'umunyafrika wibutsa abarundi n'amakungu ubwicanyi bwakorewe abana bo mu gisagara ca soweto mu gihugu ca afurika y'epfo mu gihumbi kimwe amajana icenda mirongo irindwi na gatandatu abo bana bariko biyamiriza intwaro kajyanisha miryango apartheid y'ico gihe umunsi wahariwe umwana w'umunyafrika washinzwe n'ishirahamwe mpuzamakungu oni mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na rimwe i bujumbura evariste nziko banyanka ijwi rya amerika
abanyafurika b'urubyiruko bagera ku gihumbi baraye bahagurutse mu bihugu byabo berekeza muri leta zunze ubumwe za amerika mu cyiciro cya gatatu cy'umugambi yari washyizweho na perezida barack obama muri abo harimo abanyarwanda cumi na batanu mugenzi wacu eric bagira ubusa yagiye kureba uko bahaguruka i kigali ejo ku mugoroba yaganiriye n'umwe muri bo yari buriya ni ikintu gikomeye cyane by'umwihariko kuri ngewe nk'umuntu uri mu gisata cy'ubukerarugendo ubukerarugendo urumva harimo n'ingendo ibingibi ngiye gukora nabyo ni urugendo mu by'ukuri ngewe navuga ko mu magambo make ngiye gukora icyo bita ubuhahirane ntabwo ngiye guhaha kuko nanjye ntabwo ngiye mfite ubusa mu mutwe bwana ruberi muragijimana ni umuyobozi wa amasimbi african adventures ikigo giteza imbere ubukerarugendo binyuze mu nyandiko uyu musore w'imfura mu bana batatu afite imyaka makumyabiri n'irindwi y'amavuko muragije imana ukomoka mu karere ka burera mu majyaruguru y'u rwanda atuye mu mujyi wa kigali bwari ubugira kabiri arasaba kujya muri yari ajya gufata umwanzuro wo guteza imbere ubukerarugendo binyuze mu nyandiko uyu watangiye kubugira ubwe kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu yashakaga gukemura ikibazo ki arasubiza nagiye ntembera mu mapariki atandukanye y'igihugu hanyuma nza gusanga harimo ikibazo nibyo harimo abagide y'umukerarugendo agezeyo baramuyobora bakamusobanurira ariko naje gusanga noneho iyo bamaze kugusobanurira ibyo wahabonye byose murabizi u rwanda rufite ibyiza byinshi ariko iyo atashye nta kintu bamuha nk'urwibutso gishobora kumugaragariza bya bindi wabonye kugira ngo uzongere ubisome aho waba ugeze hose cyangwa se ubisangize n'abo usanze nsanga harimo harabura ikintu niko gutekereza rero ubu ngubu mfite umushinga ukomeye cyane aho ndimo gukora kuri poroje yitwa rwanda nziza ni ukuvuga ngo ndimo ndareba ikintu icyo ari cyo cyose kigaragaza u rwanda nk'igihugu cyiza koko murabizi mu ndirimbo y'igihugu hari akantu kamfashije cyane mu ndirimbo y'igihugu iyo tuvuze rero ko rwuje imisozi ibiyaga n'ibirunga aho ngaho umuntu aribaza ngo mu birunga hari iki ese mu mashyamba hari iki ese iyo misozi ni iyihe ibyo biyaga ni ibihe ubu rero muri iyo poroje yanjye ndimo ndandika ibitabo kuri ubu tuvugana amaze gusohora ibitabo makumyabiri byose bibumbatiyemo inkuru ku bwiza nyaburanga bw'igihugu ibi bitabo makumyabiri n'ibindi biziyongeraho byibanda ku bukerarugendo bwana muragije imana avuga ko bitazaba umwihariko w'iki gisata ahubwo ikigo cy'igihugu cy'uburezi reb cyarangije no kubyinjiza mu mfashanyigisho mu mashuri abanza n'ayisumbuye inyandiko zanjye nk'uko nabasobanuriye ntabwo zagenewe ba mukerarugendo gusa ahubwo zagenewe n'abana b'abanyarwanda abana b'abanyarwanda nshaka ko bakura bazi kurata igihugu cyabo bazi ibyiza bitatse igihugu cyabo noneho bagakorana na ya mitekerereze myiza yo gukunda ubukerarugendo mu mwaka ushize rdb yasohoye raporo ishami ry'ubukerarugendo ariko iyo urebye raporo mu masitatisike yabo ubona ko harimo icyuho gikomeye birababaje abanyamahanga baza mu rwanda ku kigero kinini cyane ku buryo ureba abakerarugendo bageze mu gihugu ugasanga mirongo irindwi ku ijana ni abanyamahanga hanyuma ukibaza utese ni gute abanyamahanga bashobora kuza bakamenya igihugu kuturusha ni ukubera iki nyuma rero naje gukora ubushakashatsi butimbitse cyane ariko nza gusanga ibyiza tuvuga u rwanda rufite hari benshi batabizi ni ukuvuga ngo dufite zahabu ariko ihisha ahantu tutazi niyo mpamvu rero ngewe nashatse gukemura ikibazo ngihereye mu mizi abana b'abanyarwanda mu mashuri yose abanza ndetse n'ayisumbuye ibyo bitabo byanjye ubu ngubu birimo birakwirakwizwa mu mashuri yose intego ku bajya muri yari nk'uko bayihurizaho ni ukwagura ibikorwa byabo bikarushaho kugirira akamaro rubanda ibyo ni nabyo byifuzo bya perezida wa amerika barack obama abavuye mu rwanda berekeza muri amerika biteze kwereka perezida obama ko ibyo akorera umugabane wa afurika bitagomba kuzaba amasigara cyicaro ngiye mu gihumbi rero ngiye kugaragaza u rwanda ariko nanone nkigaragaza nka ruberi ufite umwihariko ufite aho atandukaniye n'abandi magana cyenda mirongo icyenda n'icyenda bagiye kujyayo ariko igihe tuzaba duhuye na perezida wa leta zunze ubumwe za amerika bwana barack obama ngize amahirwe yo kugira ikibazo mubaza ngira ngo ntabwo byakorohera umuntu uwo ari we wese guhuza urubyiruko rugera ku gihumbi kandi ruturutse mu bihugu byose bya afurika ni ukuvuga ko rero icya mbere ni ukubanza kumushimira urwo ruhare yagize mu guteza imbere afurika ndetse tunamwereka ko ibyo yakoze hari icyizere bitanga tutari amahirwe tugiye gupfusha ubusa ntabwo tugiye mu butembere ntabwo kandi du- tujyanye ibibazo muri amerika ahubwo tujyanye ibisubizo byari bitoya kugira ngo tubibyibushye noneho bizamugereho kuko ubu ngubu aruberi uri hano icyo nakoraga ntabwo barack obama yari aki- nta n'umunyamerika wari unakizi ku buryo bufatika ariko noneho ubwo icyo nzaba nkora ndamutse mvuyeyo kizagenda kikamugeraho ngira ngo ubwo ni bwo buryo bwiza bwo kumushimira bwo kunamwereka ko kandi ibyo yakoze hari icyo bisobanuye mu mibereho y'abanyarwanda no mu mibereho y'abanyafurika muri rusange iki cyiciro nigisoza amahugurwa y'ibyumweru bitandatu abanyarwanda baraba bageze makumyabiri na barindwi mu gihe ibyiciro byose uko ari bitatu abanyafurika bose hamwe bazaba babaye ibihumbi bibiri bayabonye eh bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali inshuti zacu ubu noneho ijwi rya amerika rirabagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika
mu rugendo aherutse kugira mu karere ka afar ambasaderi wa leta zunze ubumwe za amerika muri etiyopiya patricia haslak yararonse akaryo ko kwihweza ukugena inyishu ishigikiwe na leta ya amerika iriko ikora neza ku nkurikizi zikomeye zatewe n'uruzuba mu gice kinini cy'igihugu ca etiyopiya ambasaderi haslak n'umushikiranganji wa mbere wa etiyopiya w'ingenzi n'imico aisha mohamed bagendeye ubwa mbere na mbere ishure iri mu gice co hagati mu gihugu citwa milei oreda yafashwe mu mugongo n'ubushikiranganji bujejwe uburimyi bwa leta zunze ubumwe za amerika umugambi uzwi ku izina rya mcgavin doll school feeding program utanga ibifungurwa ndemamubiri vyo mu gitondo ku bana ibihumbi mirongo icenda n'umwe bafise imyaka yo kwiga amashuri mato mato mu karere ka afar kenshi bashika ku ishure bashonje ivyo bifungurwa bituma bakurikira neza kurushiriza mu ishure kandi baronka amanota meza kurushiriza ambasaderi wa leta zunze ubumwe za amerika muri etiyopiya mu nyuma yaho yagendeye umugambi ujejwe gutanga amazi meza uhabwa amafaranga n'ibiro bijejwe iterambere mu makungu vya amerika usaid uwo mugambi uha amazi meza ingo amajana atatu mu karere ka milei woreda uwo mugambi wariganywe mu bindi bice by'igihugu ukaba wafashije gutyorora amazi hakoreshejwe imashini muri iki gihe abantu baba mu karere ka milei woreda baronka amazi meza mu bituma badategerezwa kwimuka mu nyuma yaho ambasaderi wa leta zunze ubumwe za amerika muri etiyopiya patricia haslak yagendeye ikigo kijejwe ibikorwa vyo gutabara vyihutirwa emergency operation center ku mugwa mukuru w'intara ya afar semera kugira aganire ku buryo abategetsi ba leta n'abategetsi b'intara hamwe n'abo bakorana b'abanyamahanga bishura ku nkurikizi z'uruzuba n'imyuzurane y'amazi iherutse kuba mu minsi ya vuba mu karere ka afar leta zunze ubumwe za amerika zirishimiye gukorana na etiyopiya kugira zigabanye ingaruka mbi z'uruzuba yamara amezi atari make ari imbere ntazoba yoroshe imvura iramaze gutangura kugwa yamara bifata igihe kugira abantu bashobore kwimbura ibifungurwa inyuma y'uko abanyagihugu bagize ibibazo by'umwimbu mu kiringo kitari gito baracazera ku mfashanyo y'ibifungurwa gushika ku mwimbu uzokurikira uburyo bwerekeye amagara y'abantu nabwo nyene buzotera bugabanuka kubera abantu bageramigwa n'indwara mu gihe atanguvu bafise igihugu ca etiyopiya caragize intambwe mu guhangana n'inkurikizi z'uruzuba gushika muri iki gihe izo ntambwe zatumye leta ya etiyopiya n'amakungu vyishura mu buryo bwihuta kandi bukomeye yamara haracari ibigikenewe gukorwa imbere y'uko batangaza intsinzi
iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika
ijwi rya amerika
mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'afurika kuri radiyo ijwi rya amerika buri munsi
reba videwo y'umunota umwe ku ijwi rya amerika ni ku rubuga rwa facebook ku ijwi rya amerika
videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi rya amerika aderesi ni voa radiyo yacu
ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mu kanya turasoza iki gice cya mbere cy'ibiganiro byacu ariko mureke aloyizi bigirimana abibutse muri make amakuru y'iki gitondo
perezida wa leta zunze ubumwe za amerika barack obama ejo kuwa kane yaragendeye imiryango yabuze abayo n'iy'abakomeretse mu gitero cyabaye ku munsi w'imana mu gisagara cya orlando muri leta ya florida obama n'ikegera ciwe joe biden barabonanye mu mwiherero n'imiryango y'abantu mirongo ine n'icyenda bishwe na mirongo itanu na batatu bakomeretse mu nzu yo kwidagaduramwo abo bategetsi barabonanye kandi n'abashyitse ubwa mbere mu gutabara igihe iryo barajyagwa barimo abaganga abahagarariye amategeko bene iyo nzu y'ubutambiro aranabashimira ku bikorwa bakoze abategetsi uko ari babiri barashyize ingori z'amashugwe ku kibanza abantu bo mu gisagara cya orlando bakunda guhuriramwo bariko bibuka abo bantu bapfuye ikiga c'ishirahamwe mpuzamakungu cita ku bana UNICEF kimenyesha ko mu gihugu ca Somalia hashobora kuba hari abana ibihumbi bitanu binjijwe mu migwi y'iterabwoba ya Al-Shabaab. UNICEF imenyesha ko ko muri kahise kandi havugwa ko hari abana baharurwa hagati y'ibihumbi bibiri n'ibihumbi bitatu bari mu myaka icenda binjijwe mu gisirikare cya leta ya somaliya ibi biruku mu gihe umugabane wa afurika ejo wari uramutse uhimbaza umunsi wahariwe umwana w'umunyafurika nayo mu gihugu cy'ubwongereza umushingamateka w'icyo gihugu azwi ku izina rya joe cox yarishwe arashwe n'umuntu ataramenyekana ejo ku munsi wa kane igipolisi kimenyesha ko kiri mu matohoza nayo abategetsi ba leta babaye barabangira kwemeza ko ubwo bwicanyi bufatiye ku mvo za politike video bararigwa baba bashigikiye cyangwa badashigikiye umugambi w'uko ubwongereza buva mu muryango wa burayi baciye bahagarika ibikorwa byo kwiyamamariza ayo matora muri amerika umucamanza mukuru wo muri leta ya texas imwe mu maleta ya amerika yaranse gushigikira umugambi w'iyo leta wo guhagarika kuzana impunzi zo muri siriya muri leta ya texas iyo ngingo ayifashe mu gihe haheze iminsi iminsi donald trump ariko ahiganirwa gutwara amerika ku ruhande rw'umugambi w'abarepubulika asabye ko umuyisilamu wese adafise ubwenegihugu bw'abamerika atosubira kwinjira muri leta zunze ubumwe za amerika umuryango murambabarira murambabarira mbere n'imbere y'ubwo bwicanyi abanyamerika ntibavuga rumwe ku bibazo by'impunzi zoza muri amerika zivuye mu burasirazuba bwo hagati perezida obama yihaye intumbero yo kuzana impunzi z'abanyesiriya zishika ibihumbi icumi muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ariko ubutegetsi nta matariki buratanga izo mpunzi zizozirako naho muri irake imiryango iharurwa mu majana ejo yarahunze iva mu gisagara cya faruja muri irake bahungira ku basirikare hamwe n'abategetsi ba irake ayo masinzi y'abantu benshi muri bo batagira ibifungurwa amazi meza n'ibindi bite n'imiti murambabarira bitekanijwe ko bajya mu yandi makambi asanzwe arimwo impunzi nyinshi muri icyo gihugu cya irake
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ibiganiro byacu birakomeza ariko mbaye mbicabanuye mugire umunsi mwiza mwari kumwe na thomas kamirindi
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.